murumva ijwi rya amerika ubu ijwi rya amerika rikomeza ibiganiro bya mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda abaduteze amatwi mwe mugitangira kutwumva ndetse namwe mwatangiye kumva ijwi rya amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu muri kumwe na eugenia mukankusi ninjye uyoboye ibiganiro uyu munsi ni kuwa gatandatu muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi nyuma yayo turabagezaho ikiganiro cy'ubuzima ikiganiro cy'amagara y'abantu kira gitegurirwa mu burundi naho guhereza kumi n'ebyiri twabateguriye umuziki tubaye tubararitse dukomeza ibiganiro by'uyu munsi tubagezaho amakuru y'ingenzi avugwa ku isi muri iki gitondo
urakoze eugenie mwaramutse mwese abateze amatwi radiyo ijwi rya amerika aho muherereye hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi reka tuyahere muri hano muri leta z'ubumwe za amerika aho perezida donald trump wa leta z'ubumwe za amerika yafashe urugendo rumuganisha mu gihugu cya arabia saudite kuri uyu wa gatanu rubaye urugendo rwa mbere hagize mu mahanga kuva atanguye amabanga yo kurongora igihugu arabia saudite isanzwe ifitanye imigenderanire ikomeye na amerika icyo gihugu gisanzwe kiri kibamwo abayisilamu ahanini yamara ntikiri ku rutonde rw'ibihugu bitandatu by'abayisilamu byabujijwe kwinjira ku butaka bwa amerika bitekanije ko mu minsi itatu perezida trump azomara muri arabia saudite ariko arabonana n'abarongozi baturuka mu mihingo itandukanye y'abayisilamu azorabira hamwe nabo ibijyanye n'amasezerano y'ibigwanisho bifise agaciro k'imiliyaridi ijana z'amadolari muri uwo mubonano perezida trump akazorabira hamwe kandi n'abo bategetsi ikibazo cyo kurwanya iterabwoba mu kubandanya intambara yo gutuza umuhari wa leta ya kisilamu hamwe na al qaida perezida joko widodo wa indonesia ni umwe mu bazoba bari ni umwe mu baza kuba bari muri iyo nama umuvugizi wa leta yiwe akavuga ko iyo nama ari yankenerwa bivuye ko ibyo bihugu byose bihuriye ku cyiyumviro kimwe cyo gutuza iterabwoba hamwe n'amacakubiri afatiye ku idini leta y'igihugu cya sudani itangaza ko perezida omar al bashir yahisemo kutajya mu nama ya perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika itekanije kubera mu gisagara cya riyad ku mugwa mukuru wa arabiya saudite perezida bashir amenyesha ko adashaka kubangamira imigenderanire hagati ya sudani na amerika umushikiranganje ajejwe gutangaza amakuru wa sudani ahmed bilal yatangaje ko abategetsi ba leta y'icyo gihugu babona ko ibyaha yegetswe ko na sentare mpuzamakungu mpanabyaha byotuma atoroherwa kubonana na perezida trump bilal akavuga ko kubonana na perezida uh, bashir nako byotera ibibazo perezida trump byitezwe ko perezida trump afata ingingo nimba yo kuraho burundu ibihano by'ubutunzi amerika yafatiye ubwa mbere sudani mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda mirongo icyenda n'indwi amenyesha kandi ko hamwe yobonana na perezida bashir ibyo byogira ingaruka kuri iyo ngingo perezida emmanuel macron w'ubufaransa yakoze urugendo rw'iwe rwa mbere mu mahanga kuri uyu wa gatanu aho yagendeye inteko z'ubufaransa zisanzwe ziri mu gikorwa cyo kurwanya iterabwoba mu gihugu cya mari mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru ari kumwe na mugenzi we wa mari perezida ibrahim bubakar keita perezida macron yavuze ko abiyahuzi bakorera mu karere ka afurika y'uburengero hari intambamyi ikomeye ku mugabane w'uburayi yasezeranye kandi ko abasirikare b'ubufaransa bazoguma muri mali gushika imigwi y'abiyahuzi itugijwe burundu perezida macron yavuze kandi ko ubudagi bufasha cyane muri urwo rugamba yamara yabusabye kongereza inguvu mu gukingira uburayi biciye mu kurwanya iterabwoba perezida mubakar keita wa mali yashimye imfashanyo y'igisirikare bahabwa n'ubufaransa kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu aho umuhari al qaida wigarurira akarere k'uburaruko bwa mari perezida keita yavuze ko urugendo ari rurerure ariko ko atankeka bazotsinda urwo rugamba amatora y'umukuru w'igihugu muri irani yaraye arangiye ku mugoroba kuri uyu wa gatanu televiziyo y'igihugu yatangaje ko ibyavuye muri aya matora byitezwe kumenyekana kuri uyu wa gatandatu abantu bashika ku miliyoni mirongo itanu na zitandatu nibo batoye mu gihugu cyose ibiro vy'amatora bishika ku bihumbi mirongo itandatu nivyo vyari vyateguwe kubera mwayo matora perezida hassan ruhani wa arangije ikiringo ciwe akaba ari no mu bakandida bitoje yahanganye n'abanyepolitiki badashaka guhindura uburyo igihugu camye gitunganijwe abanyepolitiki bagiriza perezida ruhani ko yakoresheje amayeri mu by'ubutunzi hamwe n'amasezerano yateye kw'igikumu n'ibihugu vya buraya ku bijyanye n'ibigwanisho vya nucleaire mu gihugu mu gihe perezida ruhani atotsinda ama- amakandida batatu bahiganwa ku nshuro ya mbere amatora azoca abandanya hagati y'abakandida babiri bazoba batahukanye amajwi menshi igihugu ca siriya ciyamirije igitero c'inteko ziyobowe na leta zumwe za amerika ku kirindiro c'abasirikare ba leta abategetsi ba leta ya siriya bavuga ko ico gitero cahitanye abantu batari bake congera conona ibitari bike abategetsi b'igihugu ca siriya batangaje ko ivyo bitero vy'indege z'igisirikare vyabaye kuri uyu wa gatanu hafi y'urubibe n'igihugu ca jordaniya biriko bigeramira utwigoro tw'igisirikare ca siriya n'abo bicuditse hamwe mu rugamba rwo kurwanya leta ya kisilamu uburusiya busanzwe bucuditse bikomeye na leta ya siriya bwiyamirije ivyo bitero ku munsi wa kane abategetsi ba leta ya amerika batangaje ko indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na amerika zagize ibitero ku nteko zishikiye leta ya siriya aho zariko zishira aho zariko zishira ibirindiro vya- hafi y'aho abasirikare ba amerika bariko baramenyereza abagwanyi ba siriya mwamenya ko inteko zishikiye leta ya siriya zari ku birometero mirongo ibiri na bitanu umuntu avuye ku ikambi ry'inteko zidasanzwe za amerika igihe zaterwa n'indege z'ingwano z'urunani ruyobowe na amerika aha niho amakuru twabateguriye avugwa muri kano kanya ku isi agarukiye hozini munezero njene ko nayo abashikiriza yamara mugume hafi y'amaradiyo yanyu mugenzanje eugenie mukankusi agiye kubashikiriza amakuru yo mu karere ahanje turasubira mu kanya kari imbere muwandanye muryoherwa n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
turamushimiye mugenzi wacu tugejeho amakuru avugwa ku isi ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda muri uyu mwanya tugiye kubagezaho ikiganiro cy'ubuzima kira
Kira Kira Kira Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu
mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika
ndabaramukije rwaruka na mwebwe mwese bakunzi b'ibiganiro by'ijwi rya amerika ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo rirakinga kwandura umugera wa sida n'izindi ndwara zifatira mu bihimba by'irondoka igwizwa ry'amasekeza yo kwigisha ikoreshwa ryako byafashije abantu bashika miliyoni mirongo itanu bo ku isi kutandura sida kuva ico kiza kimenyekanye nk'uko igisata ca onu kijejwe kurwanya sida onu sida kibimenyesha amashirahamwe atandukanye arashira inguvu mu ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo aha twovuga nko mu gukora utw'umubiri woroshe dufasha abahuza ibitsina kuroranirwa ikindi ni uko tuba dufise akamoto keza ivyo bituma abantu bahurumbira gukoresha agakingirizo mu gihe bifuza kurangura amabanga mpuzabitsina nk'uko onisida ibandanya ibimenyesha amavuta yo gusiga agakingirizo aratuma koroha ivyo bituma abantu babangukirwa kugakoresha nk'uko biri mu cegeranyo c'ikigo mpuzamakungu citaho irondoka rijanye n'amagara meza ippf ikoreshwa nabi ry'agakingirizo riratuma abantu bandura umugera wa sida na cane cane ugwaruka abantu bagera ku miliyoni zibiri bagwiriyemwo imiyabaga baranduye umugera wa sida nk'uko igisata ca onu kijejwe kurwanya sida onu sida cabishize ahabona mu cegeranyo cayo co mu mwaka wa bibiri na cumi na gatatu vyongeye riratuma abantu bagera ku bice mirongo umunani ku ijana bageramirwa no kwandura sida nk'uko biri mu cigwa cakozwe n'abashakashatsi bo muri kaminuza ya indiana muri leta zunze ubumwe bwa amerika nk'uko muvyumva mu kiganiro cacu kira cuno munsi turabira hamwe ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida kuri mikro muri kumwe na jewe raisa liliane inamahoro kaze mu kiganiro cacu ari naco gwanyu kira mu gutangura ikiganiro cacu nyezina tega amatwi ivyiyumviro vy'urwaruka rutandukanye rwo mu gisagara ca bujumbura kuri mikoro y'ijwi rya amerika rutubwira ico ruzi ku ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo kugira ntirwandure umugera wa sida ruganira na mugenzanje alain ive irankunda ubwa mbere bagahimiriza kugira ngo bamenye ingene bagakoresha by'ukuri hanyuma mu gihe ubonye ishimye ko ukoresha agakingirizo ukabakoresha neza nyine ukagerageza uwo mugero wa sida ntuguce mu byaho uburyo bwo gukoresha buriho ni ukuba ako gakingirizo kaba gateguwe neza katarata igihe hanyuma ukamenya kugakoresha intambwe ucako mu gakoresha ubanza kuba ukazi kubona ushobora kwikingira umugabo wasize ukoresha agakingirizo utakazi bakaraba ko ubwambi bwako ko ari bwiza hamukara ko kabitse neza amavuta atahezemo hamuka kugurura ukoresheje intoka apana amenyo cyangwa ugwembere iki gatabura mu mbavu ari ahantu hameze nk'utwinyo ukatira ko kambara nyine waravyeho kameze neza kari muri sanse yawe hageze ugakoresha ukirinda ibintu byo guhahamuka ukitonda ukakambara neza kuko abantu benshi batogwa n'ibishobisho byinshi ugasanga yagacuritse kubera igihe ushobora kugashira ko wagacuritse aho rero naho nyine umva ugasanga ntibikunda
mu ntumbero yo gukoresha neza agakingirizo umuntu yokwirinda kugira igihaba buco guhuza ibitsina ivyo bifasha kutakibagira vyongeye mu kukambara ntigaheza ngo gahure n'isanganya ryo gutoboka nk'uko abitaho ivy'amagara y'abantu babimenyesha twibutse ko abubakanye umwe muri bo yaranduye umugera wa sida bahanurwa gukoresha agakingirizo ibikwa neza ry'agakingirizo rifasha kugira ntikononekare aho ni nko kwirinda kugashira ahantu hari ubushuhe kukagenda kugendana mu ngodo ukakicarako n'ibindi nk'uko amashirahamwe nka OMS, UNFPA, ONUSIDA abihanura kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega amatwi inkuru mugenzanje Alain Yves Irankunda yadutohoreje mu gisagara ca Bujumbura ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda ikiza sida mu gihe c'imibonano mpuzabitsina ntiritahurwa neza mu bato n'abisumbuye imvo n'ubumenyi buke bafise mu bijanye n'ukuntu agakingirizo gakoreshwa nk'uko bamwe mu rwaruka rwo mu gisagara ca bujumbura bavuga iyo ikaba inkurikizi y'uko abagakoresha bahura n'ingorane zitari nke mu gihe cyo kurangura ayo mabanga mpuzabitsina akarorero ni cedric shimirimana afise imyaka cumi n'icenda aba muri komine musaga avuga ko kama kamutobokanye kuko aba kambaye yagahinduriye naho uyo muyabaga ataripimisha umugera wa sida afise amakenga menshi ku bijanye n'amagara yiwe urwaruka rumaze gukoresha agakingirizo mu buryo bwiza ruremeza ko rukabonamwo akarusho kuko kabakingira ingwara zinyuranye jean louis marie rukundo ratuyagira bajewe agakingirizo kamfasha ibintu byinshi cyane urwaruka duhura n'ibintu byinshi bitandukanye hari igihe mushobora gukundana n'umukobwa ugasanga karakenewe tugashyika rero mu bihe usanga bitatworohereza ugasanga turahuje nk'ibitsina ibintu biruko mu gihe abatari bake bama bakoresha ubukingirizo bumaze kononekara insiguro nuko hari umuce ugendana ubwo bukingirizo mu mufuko bugakora ico bwagenewe bumaze kumera nabi icobaye ciza nuko uwifuza kugakoresha yokwitaho kugasuzuma ko gakwije ivyangombwa ivyo bishobora kuba nk'itariki kazoterako igihe be n'ukwitwararika kugakura mu isashe yako mu bwitonzi kugira ntigatoboke kubw'ivyo kandi umuntu yokwirinda kugakuzayo imbugita canke ugwembe nk'uko inkuru dukura mu kigo rng plus ry'urwaruka rugendana umugera wa sida zivuga rimwe na rimwe abigeme barafasha abahungu kubereka uko bakoresha agakingirizo kugira ngo ntibandure umugera wa sida no kwirinda gusama imbanyi batifuje dorine dusabe aratubwira uko abigenza genda ndashobora kugatabura nkamwereka no mukamwambika ndashobora kukamwambika ndamwereka ingene bakambara rero umunsi nakambitse umuhungu byagenze neza ntiyarazi ukoresha agafuko ndamubwira n'impanuro zituma umuntu akoresha agafuko ukutamenya kugwaruka kuratuma bakoresha agakingirizo bafise ubwoba sandrine nduwayezu aba muri zone kamenge ayaga ko igihe cose agakoresheje umutima ugumusimba mu kwibaza ko gahava kamuheramo gutyo akanashobora kwandura umugera wa sida atabizi iyo ikaba inkurikizi yo guca akoresha ubukingirizo bubiri icarimwe kandi ubuvuzi butavyemera ku bw'ivyo imiyabaga y'abigeme ibona ko abahungu ari bo bokwigishwa by'umwihariko ibijyanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina twumvirize beatrice ndi mu rukundo aba muri zone kinama karitsiye bubanza ntibagomba kubyishiramo kenshi usanga arakambara ugasanga hajya asiga ku mutwe arahahereje hose ariho umuntu ata- ahemera bigaca bituma gaca gacika abahungu bo barakwinyigisho rero barakwiyigisha na benshi bashaka kwigisha n'abakobwa kugira ngo nabo bajijuke gukoresha akazi agakingirizo kabo ku buryo umuhungu wese kwambara aca hambara umukobwa ariko rero urwaruka rutari ruke ruridoga ko ubukingirizo rutaburonka vyoroshe insiguro nuko bukigugwa ku mabotike uretse ku mavuriro nk'uko fabrice nkuru nziza afise imyaka mirongo ibiri n'ine atuyagira ibintu biruko mu gihe igisata c'igihugu kijejwe kugwanya ikiza sida n'ingwara zifatira mu bihimba vy'irondoka cifatanije na unfpa igisata ca onu citaho igwirirana ry'abantu ku isi gikorera mu burundi mu gutanguza isekeza ryiswe kondomayizi rifise ihangiro ryo kwigisha no kujijura abato n'abisumbuye uburyo nyabwo bwo gukoresha agakingirizo uwo mugambi utanguje ubwa mbere mu burundi ugamije kugwanya ikiza sida be no kugabanya ingwara zifatira mu bihimba by'irondoka no gukinga ko abigeme babandanya batwara imbanyi batifuje uburyo bw'agakingirizo buzoba ngirakamaro kandi mu gutuza ingwara zose zifatira mu bihimba by'irondoka umupfasoni suzanne mandonge arongoye igisata unfpa mu burundi yabishikirije mu birori byo gutanguza isekeza ryiswe kondomayizi ryugururiwe mu gisagara ca bujumbura À travers l'organisation de cette campagne, biciye mu nteguro y'irihimiriza unfpa ifatikanije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida ishatse guterera agacumu k'ubumwe mu kurandurana n'imizi ivyo biza no guhimiriza ku ikoreshwa ry'agakingirizo nk'uburyo bwo gukinga umugera wa sida imigera ica mu bihimba vy'irondoka vyongeye kandi nk'uburyo bushobora gufasha mu gutandukanya imbyaro ku bubatse hamwe no gukinga gusama imbanyi zitifuzwa kugwaruka comme moyen permettant d'espacer les naissances pour les couples et de lutter contre les grossesses non désirées chez les jeunes filles.
ikwiragizwa ry'ubukingirizo mu mashure no mu bibanza bihuriramwo abantu benshi ni akamo gategwa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza ruhonyanganda sida
utunenge dutoga ubukingirizo ni intandaro yo kutadukoresha bibereye amakuru dukura mu gihugu c'ubuganda ni uko abagabo baho banse gukoresha ubukingirizo buhari imvo bashira imbere ni uko ari butoyi ugereranije n'igihimba c'irondoka cabo naho biri uko ubukingirizo bukogwa hisunzwe amategeko mpuzamakungu ku bw'ivyo ishirahamwe unfpa rihamagarira amareta kwamana ntajya akurikirana k'ubukingirizo bukogwa buba bwisunze ayo mategeko kugira ntihabe urwitwazo rwo kutabukoresha ibura ry'ibiyago ku ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo n'iyindi ntandaro yo kutagakoresha umunyeshuri umwe kuri batatu wo muri kaminuza ya indiana muri leta zunze ubumwe bwa amerika aremeza ko atako akoresha ku bw'iyo mvo nk'uko abashakashatsi bo muri iyo kaminuza babimenyesha kugira ngo twumve neza ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo tega amatwi kiyago twagiranye n'umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe kugwanya sida n'izindi ngwara zifatira mu bihimba vy'irondoka muganga alphonse nkunzimana aganira na mugenzanje alain ive irankunda alphonse nkunzimana ndabaramukije amahoro muri ko muragira isekeza rijanye no kumenyekanisha agakingirizo n'ukuntu gakoreshwa mu gihe yaho tuzi yuko abavyeyi batarashobora kubahuka kuyaga n'abana babo ibijanye n'agakingirizo ntimubona yuko inyigisho muriko muratanga zizohava zigenda uko nyene ego nivyo dutumbereza inyigisho cyane cyane kugwaruka mugabo burya n'abakuze birabaraba ni byiza ko tuva muri ivyo kuko urasanga nk'umwana w'umukobwa agiye mu vyo atazi ugaca usanga ahanduriye indwara bubahuke babiyagire abana kuri abo bidashoboye kwihangana nk'uko tugenda turabibona muri iyi minsi babereke ko hari agakingirizo gafasha no mu kwirinda izo ndwara zandukira biciye mu bimba by'irondoka cyane cyane ikiza ca sida mwibanze cane cane mu kwigisha urwaruka rw'ibujumbura tuvuga yuko urundi rwaruka rwo mu ntara zo gati mu gihugu bobo badakeneye kumenya inyigisho zijanye n'agakingirizo ivyigwa vyagiye birakogwa vyarerekanye ko vy'ukuri umugera wa sida ugwiriye mu bisagara rero duhereye mu gisagara ca bujumbura turifuza kuzogira iryo sekeza kugeza mu gihugu cyose murabona ko ari igikorwa kizoborohera bizokoroha tubikorana n'amashyirahamwe y'urwaruka tubikorana n'amashyirahamwe y'abigenga urwaruka rero nirwo ruheza rukadufasha twita club stop sida ari mu ma- mu mashuri yisumbuye ajya amasantere jeune akwiragiye mu makomine bajya n'ubuheda tugacako tugakorana cyane cyane kugira tubumvishe ko by'ukuri muri iki gihe ari byiza kugira inyifato nziza cyane cyane muri bijyanye n'irondakajyanye n'amagara meza ayo madini nayo asanzwe ahurikiyemo ubwo rwaruka nyene rwumviriza cyane inyigisho bahabwa n'abayarongoye ntimubona ko ari ikibazo kindi ciyongere icyo ni ikibazo tugenda turabyumva buke buke kuko umuntu arenze apfa umutima ntiyopfa n'umubiri ingingo yo gukoresha agakingirizo ni ushaka kugakoresha yifata iyo arenze rero yiyumvira gukoresha agakingirizo urumva ko hari ibiba byamugoye nagakoreshe neza aho basi ndabakengurukiye murakoze cyane
igiterarinda kandi kigaca umutima mbona ugwaruka rw'ubu rwose rwabaye ndanse nagomba kuba arakoze ara ivirankunda kuri ayo majwi n'ico kiyagwa dushikirije tumira amate gato mu kumviriza indirimbo ihanura urwaruka kwikebuka ku neza y'amagara yarwo karirimbwe na natasha
tutwararika ubuzima bwacu dutegure kazoza kacu tuje mu bigo byagenewe kwigisha ibijyanye n'irondoka rijyanye n'amagara meza baregwa bumve muhungu we baregwa bumve mukobwa we twibutsa abariko baratwumviriza ko ikiganiro ari kira c'ijwi rya amerika uno munsi tukaba turiko tuyaga ibijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida gwaruka ntimurambigwe guma hafi y'amaradiyo yanyu uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa insiguro muhawe n'umutumire wacu muganga anita munyana uwo nawe akaba ari hano muri studio tugeze mu gace mbaza ndakwishura
mbaza ndakwishura
mbega ni ibihe bintu bikuru bikuru umuntu ategerezwa kuraba ku gafuku kugira agakoreshe yumve ko ari sire ko atangorane n'imwe wahava agira ubwa mbere ni ukuraba yuko agakingirizo aguze kugaye neza atanahamwe gatoboye hama agakingirizo karafise uburyo ukuntu umuntu akugurura ukamenya ukuntu ukugurura kugira iyo uriko urakugurura ntuhave ugatabura ukaraba amatariki ryari gategerezwa gukoresha kuko karafise ikiringo hama rero umuntu ivyo vyose abonye biri sawa akabona kakora ko kumviza ko amavuta ari sawa umuntu ashobora kugakoresha
mbaza ndakwishura
rego nibyo turakoresha ubukingirizo none ko wumva buba bwakozwe mu miti itandukanye ntashobora kwandura izindi ndwara ko umuntu yohava akandurira ko ibindi ko aba yagakoresheje nabi canke yakambaye nabi mu bisanzwe karakingira ingwara zica mu biba birondoka mbaza ndakwishura
biva kuko inyene kubera nyene haba bunini na butonyi hari ico busumba ya nyene murazi yuko igihimba c'irondoka c'abashingantahe gitandukanye na cane cane iyo ariko agira arangura amabanga mpuzabitsina mu gukora tuya dukingirizo hari abavyisunze nico gituma usanga hari udufuko umuntu akoresha bijanye n'uko igihimba c'irondoka kimeze iyo agira arangura amabanga mpuzabitsina si ukuvuga ngo ni pirate oya uramenya neza ingorane bitera ushobora gusanga wanduye umugera wa sida ukagira ingorane mbere urabye nawe ugapfa babyeyi namuganiriza abana banyu
gwaruka turashishikara n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kubaha insiguro z'ibibazo bibabakiye tugeze ku gace ka kabiri k'ivyo bibazo mbaza ndakwishura
bijya byo kuvuga ngo umuntu akoresheje ubukondomi bubiri akabushyiriramo rimwe kamwe yomenya gute ko kaheze mu mukobwa none ubwa mbere ico kumenya ni uko gukoresha ubukingirizo bubiri atari byiza kuko ntaco wifasha kandi uwo muntu ubwa mbere birashobora kumutuma n'ibyo agira kure atabikora neza ni vyiza yuko umuntu akoresha agakingirizo kamwe kagafata neza agaheza akeneye gukora ayandi mabanga akambara akandi mbaza ndakwishura
umuntu yomenya gute yuko agakondomu katobotse cyangwa yuko kadatobotse kenshi umuntu agenda kubibona iyo ahejeje kurangura amabanga mpuzabitsina abonye agakuye ko kajojota iyo abonye ko ibyo bintu byamushikiye yokwirikira kwa muganga kugira bamufashe akibibona mbaza ndakwishura
arya mavuta ari mu gakingirizo nta kintu yica arya amavuta ari mu gakingirizo ntaco yica ahubwo arafasha cane gose kugira kajya gakingirizo iyo umuntu akambaye gakore amabanga kaba gakenewe gufasha na wa muntu akambaye ko amabanga ariko arakora aranguka neza
ikiganiro ni kira cijwi rya amerika n'ubu nyene muganga anita munyana arabandanya kwishura ibibazo ugwaruka rumutura tugeze ku gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ivyo bibazo
mbaza ndakwishura
ko ubukingirizo bwanyu butandukanye kandi n'ibiciro atari bimwe hari akijana hari aka senkisa hari igihumbi ni ukugera kuri demire na senkemiri turayiva kuki kandi bukoreye igikorwa kimwe nivyo yuko agakingirizo gakora igikorwa kimwe ariko ababikora abajeje kubikora babikora mu buryo butandukanye murazi yuko abantu basaba byinshi hari abavuga bati ndashaka akamoto uko ndashaka gafise ibara rimeze uku abadukoresha nibo bafise ico bipfuza kugira bashike ku buryohe bashaka gushikako ivyo byose bagenda birongerezwa kugira gashobore kunezereza uwugakeneye nivyo bituma agakingirizo amahera aduga mbaza ndakwishura
akabagabo gakoresheje kabiri si bibi oya si byiza na gatoya kuko agakingirizo nk'uko bisabwa gakoreshwa rimwe gusa gahejeje umuntu ategereza kugakura akambara kandi kuko niko bikozwe kandi niko bitegerejwe
arakoze muganga anita munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka n'ubu nyene dusubire turuhuke mu gusubira kumviriza kano karirimbo ka natasha gahanura ugwaruka kwikebuka kuneza amagara yarwo duha ijambo abanywanyi bacu nitwa eric mba mu ntara ya cibitoke jewe amaso yanje aguma atukuye iminsi yose akaba abaza ico bivako muganganita munyana twishurira uyu munywanyi Eric biva kuri vyinshi mbega uwo buryama neza mwijoro amasaha akwiriye umunani canke cumi iyo umuntu kugira umubiri we wiyubake yaba ubu ubibona biguma biza ku maso yawe wokwirukira ku muganga w'amaso kugira agusuzume aheza kuvure neza
turashimiye abanywanyi bacu twizera ko inyishu bahawe na muganga anita munyana zibanyuze kuko musanzwe mubizi ikiganiro cacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho ugwaruka rutanga insiguro ku myibutsa y'aho hambere uno munsi uvuga uti agasozi k'intahanugwa kahiye abagabo babona bikubwiye iki ako gasozi ko bwanje nokagereranya kwa kuntu wa muntu bamubwira iki kintu ntikigenda neza iki kintu ugitwaye uku vyogenda uku ukigira sindabibazwa ukigira uko ivyo bintu bakubwira atari vyo
bikubwiye iki umuntu aba adahanurwa akama yiteze yuko ivyo ariko arapanga canke ivyo yiyumvira wenyene ubwiwe wenyene yuko ariko kuri kugira ngo ntaze gusha canke ntaze kugwa mu manga abandi bantu bari bamanje kumuhanura bikubwiye iki
uwo mugani yavuze ngo agasozi k'intanuka kahiye abagabo babona bisigura yuko abagabo baba baravuze bakavuga bakavuga bakavuga eh mugabo gira uku nuku nuku ibi bintu bihebe gira uku canke igenza uku hindura ugira uku nuku ugasanga uwo muntu yahanuwe yarahanuwe cane ntiyavyumvise arabitoye
ndashimiye mwebwe mwese mwariko muradukurikirana uno munsi tukaba twashimikiye ku bijanye n'ikoreshwa ribereye ry'agakingirizo mu kwirinda kwandura umugera wa sida nshimiye alain ive irankunda yamfashije gutororokanya amajwi ntasize inyuma diane ndonse yarakirongoye akongera akagitunganya ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya amerika mufise ico muterera canke mubaza ku byerekeye ikiganiro kira twandikire kuri mirongo irindwi na gatandatu mirongo ibiri mirongo itatu n'indwi mirongo icenda canke kuri mirongo itandatu n'umunani mirongo itatu na rimwe mirongo icenda na rimwe mirongo itanu na rimwe canke kandi kuri mirongo irindwi na zitanu mirongo icenda mirongo ine n'icenda mirongo irindwi n'imwe kuri mikro mwari kumwe na jewe raisa liliana inamahoro naho ubutaha
cyari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu bo mu burundi batugejejeho ikiganiro kira mu masegonda make isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro cy'umuziki tubagezaho buri wa gatandatu kuri